Irid ni siku ya Amerika. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi kuwa gatatu itariki indwi z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kumwe na fidel niyongabo ntiyabigezaho ibirayi tugira umusaruro mwiza mwinshi wagombye kudufasha kwihaza mu biribwa no kubona amafaranga hanyuma bikagira aho bihorera mu mirima abaturage bagahomba ndasaba yuko twafata umwanzuro wo kuzahamagara minisitiri w'abinagri ushinzwe ubucuruzi baze tuganiramo tubwire ingamba bafitiye ikibazo uyu ni icyegera cy'umukuru w'inama nshingamateka mu rwanda abasi mukama avuga ku kibazo c'abarimyi b'ibirayi mu rwanda iyi nkuru co kimwe n'izindi nkuru zerekeye iburanishwa ry'urubanza rwerekeye ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu c'uburundi muri sentare nkuru y'akarere ka afurika y'ubuseruko ku bicuruzwa bijabutswa mu nzira za magendo na bamwe mu baba ku rubire rw'u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo turazigarukako mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloysi Bigirimana yaduteguriye amakuru avuga hirya no hino ku isi mwaramutse Aloysi umwanya n'uwawe mwaramutse Fidele niyo ngabo turayahera kuri Afurika y'Epfo umugambwe ANC uri ku butegetsi muri ico gihugu wari watekanije kuri wa kabi gatatu kwiga ku kibazo c'uko Jacob Zuma yotanga imihoho wunguruje inama yawo idasanzwe kurindi sango ibyo byabaye nyuma y'ibiganiro byabaye ku mugoroba wejo ku munsi wa kabiri bivugwa ko byabaye ingirakamaro hagati ya perezida Zuma na Cyril Ramaphosa anuganurwa kuba ari we yomusubirira mu gihe yotanga imihoho umugambwe ANC usanzwe utavuga kumwe ku cokorerwa Jacob Zuma woba wari gusaba kuri uyu munsi wa gatatu ko perezida Zuma atanga imiho ariko inyuma ariko iyo nama yungururijwe ku magerekerezo ya cumi n'indwi na cumi n'umunani z'uku kwezi kwa kabiri inyuma y'ibiganiro byahuje abo bategetsi babiri nk'uko byashyikirijwe n'amakuru ava muri ANC ariko ibyavuye muri ibyo biganiro by'ejo ku munsi wa kabiri ntibyagaragaye Mukuru wa Boko Haram Abubakar Shekau yavugiye muri video yasohoye ejo ku munsi wa kabiri ko agiye kubandanya urugamba mu gihe hari haheze iminsi mike abasirikare ba Nigeria batangaje ko uwo muhari w'iterabwoba watsinzwe. Abubakar Shekau avuga ko igitero ca leta ya Nigeria yagerageje cari kigamije kubomora mu ishamba rya Sambisa muri leta ya Borno ataco cashitseko yemera ko agiye kubandanya arwanya abategetsi ba Nigeria hamwe n'ico yise inyigisho z'abanyaburaya leta ya Nigeria yari yavuze akatari gake ko yanesheje Boko Haram Perezida Muhammadu Buhari ubwiwe mu kwezi kwa cumi na kabiri bibiri na cumi na gatanu yivugiye ko uwo muhari wateshejwe abamenyeshamakuru bashika babiri barakubiswe n'abiyamamaza bashigikiye leta ya Sudani y'Epfo ku murwa mukuru Juba ejo ku munsi wa kabiri umwe muri abo bamenyeshamakuru yamuka mu bihugu vya Buraya yarakubiswe bikomeye cyane abantu baharurwa mu majana bagizwe n'urwaruka abagore hamwe n'abakuru b'amoko bariko biyamamaza biyamiriza ingingo yafashwe na leta z'ubumwe za amerika mu ndwi iheze ibuza sudani y'epfo kugura ibirwanisho inama y'abakuru b'amoko batunganije imyiyerekano mu mabarabara yo ku murwa mukuru Juba basaba abanyagihugu kubashigikira ababibonye bavuga ko iyo migumuko yabereye hanze ikigo c'abakozi ba ONU kiri hafi y'ikibuga c'indege mpuzamakungu yari mu rwaruka rwariko ruta agashavu ku banyamahanga bivanye n'iyo ngingo leta z'ubumwe za Amerika yafatiye ico gihugu ca Sudani y'ubumanuko muri Taiwan naho abantu babiri nibo bamaze kumenyekana ko bafuye abandi barenga amajana abiri barakomereka n'inyuma ya nyamugigima ikomeye yahitanye inkengera za Taiwan ibyo bishikirizwa n'abategetsi b'ico gihugu iyo nyamugigima yo ku rugero rwa magnitude zitandatu n'ibice bine yagaragaye mu gace kari ku birometero bishika mirongo ibiri mu buraruko bw'iryo zinga abatabara bakoresheje iyi ngazi imigozi hamwe n'ibiduga byimba amabarabara kugira bakure abantu mu bibomoke by'amagorofa inyubakwa ziri mu zabangamiwe kuruta izindi harimwo ibitaro amazu ashika ibihumbi mirongo ine ntagira amazi kandi n'amabarabara hamwe n'ibiraro by'ubwawe y'inyamugigima ibaye mu gihe ico gihugu cibuka imyaka ibiri iheze iyindi nyamugigima nk'iyi ihitanye abantu ijana na cumi n'indwi muri ico gihugu nyene muri leta z'ubumwe za amerika perezida donald trump ayoboye ico gihugu yatangaje ejo ku munsi wa kabiri ko yoshima ko leta ihagarika imirimo mu gihe kongere ya amerika yonanirwa kumvikana ku kibazo ku bibazo by'abimukira yagize ati nimba tudashoboye guhindura amategeko nimba tudashoboye gutorera inyishu abo bicanyi bemerewe kwinjira mu gihugu kandi n'ubu babandanya bica tutabihinduye imirimo ya leta yofuma ihagarara ibyo Trump yabibwiye abajejwe kubahiriza amategeko mu biro vyiwe byo ku munsi wa kabiri ibyo Trump rero yabivuze mu gihe amafaranga yabaye arahabwa ibisata byose vya leta aha muri leta z'ubumwe za Amerika aherana no ku munsi wa kane ejo isaha zitandatu z'ijoro mu masaha y'aha muri leta z'umwe za amerika inyuma y'aho hagati mu kwezi kwa mbere leta ya amerika yari yahagaritse imirimo iminsi itatu ku mvo zo kutumvikana kuri ibyo bibazo nyine by'abimukira mu kurangiza leta ya perezida donald trump yatangaje ko ishobora kwemera ko haba ibiganiro hagati ya visi perezida wa leta z'umwe za amerika mike pence hamwe n'abategetsi ba korea ya ruguru muri iyi ndwi mu gihugu ca Korea y'Epfo
urakoze Alois ku makuru uwejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc numwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda aho inama nshingamateka y'u Rwanda yafashe ingingo yo guhamagaza umushikiranganje w'uburimyi n'ubudandaji kugira basobanura uburyo bwo gutorera inyishyi ikibazo c'abarimyi b'ibirayi ni nkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboye mu nteko rusange yabaye kuri wa kabiri abadepite basobanura ingendo bakoreye mu ntara y'amajyaruguru n'iy'uburengerazuba harebwa ikibazo cy'isuku kuringaniza imbyaro hongeye kumvikana ibibazo abahinzi b'ibirayi bamaze iminsi bagaragaza haba mu bitangazamakuru cyangwa inama zibahuza n'abayobozi abahinzi ntibasiba gusaba inzego z'ubuyobozi kubafasha bakava mu gihombo baterwa no guhinga bahenzwe bagacuruza bahomba aba ni bamwe mu karere ka Musanze mu ntara y'amajyaruguru twafashe amafaranga muri za sako muri banki tujya kugura imbuto none ibyacu bagiye kubiteza cyamunara kubera ibirayi turi kubigurisha make aho twashoye ntituyabone dutegereje iyo bazatujyana nkurikije nuko abahinzi bashoye urebye ni nko kubitangira ubusa imbuto bayibuze menshi ibirayi byiza ari byinshi ibi bigura makeya nyine ukundi bigenda twebwe turahinga ariko impamvu abahinzi tujya mu gihombo turahinga tukagura imbuto tukayigura kuri magana atanu atanu hakaba tuyiguze no kuri magana atandatu inyuma tukagura n'indusa tukagura n'ifumbire yo gushyira muri ibyo birayi ariko ikintu kiduhenda cyane ni ku giciro cy'ibirayi kugira ngo imbuto igure magana atandatu hanyuma ibirayi bigurishe mirongo itandatu bigurishe mirongo irindwi nicyo gituma twebwe abahinzi tugira igihombo ku birayi na rwuneri w'intara yaraje inama tuyiremera hano ku rukiko twemeranya kuko ikiro kigomba kujya ku mafaranga ijana na mirongo ine n'atanu ariko bigeze nyuma ntabwo cyubahirijwe ahubwo byasumbyeho gusubira hasi abadepite bagejeje ku nama rusange rimwe mu bibazo basanganye abahinzi ndetse banifuza ko byabonerwa umuti mu maguru mashya uyu ni depite murekatete marie therese politiki y'amakusanyirizo ni nziza ariko turasaba ko ijwi ry'umuhinzi w'ibirayi ryakumvikana bakarihuza n'amakoperative y'amakusanyirizo bityo ntikibe ikibazo gihora kivugwa numva ko za minisiteri bireba zagishyiraho bigenzura neza kuko harimo ibitagenda neza visi perezida w'inteko ishinga amategeko y'u rwanda mukama base wasanga abagize guverinoma barebwa n'iki kibazo bakwiye kwitaba inteko bakavuga ingamba bateganya kuri iki kibazo niba bigezaho ibirayi tugira umusaruro mwiza mwinshi wagombye kudufasha kwihaza mu biribwa no kubona amafaranga hanyuma bikagira aho bihorera mu mirima abaturage bagahomba ndasaba yuko twafata umwanzuro wo kuzahamagara minisitiri w'minagri ushinzwe production minicom ushinzwe ubucuruzi badusobanurire baze tuganire nabo tubwire ingamba bafitiye ikibazo nubwo iki kibazo cy'ibirayi gikomeje kumvikana nk'ikidakemuka mu mpera z'umwaka ushize nibwo minisiteri y'ubucuruzi n'inganda yatangaje ibiciro ntarengwa by'ibirayi kuva ku muhinzi kugera ku muguzi wa nyuma icyo gihe umuhinzi yari kujya agurirwa igiciro kiri hagati y'amafaranga ijana na mirongo itatu n'atanu n'ijana na mirongo irindwi ku kiro bitewe n'ubwoko bw'ibirayi umuguzi ugiye kubirya wa nyuma we yari kujya abigura amafaranga ari hagati y'ijana na mirongo inani n'atanu na magana abiri na makumyabiri ku kiro bitewe n'ubwoko bw'ibirayi cyakora ibi biciro bigaragarira hirya no hino ko bitigeze bishyirwa mu bikorwa kuko abahinzi bakomeje kumvikanisha ko bahendwa naho abaguzi nabo bakemeza ko ibirayi byongeye kuzamuka ku isoko rya kimironko riri hano mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali ikiro cy'ibirayi bya kinigi cyari cyashyizwe ku mafaranga magana ane na makumyabiri ubu kiragura amafaranga magana atatu kugeza ubu ikibazo kibazwa n'abatari bake ni ukumenya uwungukira mu bucuruzi bw'ibirayi mu gihe umuhinzi avuga ko ibirayi byabaye byinshi ndetse bikaba bigeze aho byangirika kandi umuguzi wa nyuma akibigura ku giciro kiri hejuru asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali igisata cy'iyungururizo muri sentare nkuru y'akarere ka afurika y'ubuseruko cyaburanishije urubanza rwerekeye ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi sentare ya mbere yari yaciye urubanza ivuga ko idafise ububasha bwo gusubiramo ingingo ya sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi iyo sentare yarahaye uburenganzira perezida Pierre Nkurunziza bwo kwitoza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu urwo rubanza rwabaye ejo ku munsi wa kabiri rwashizwe mu mwiherero hataramenyekana aho ingingo ya nyuma izosomerwa ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Arusha mu gihugu ca Tanzania ni urubanza rwashengeshejwe mu kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu imbere y'uko amatora aba mu Burundi amashirahamwe yigenga abicejeje mu runani rw'amashirahamwe yo mu karere ka Afurika y'ubuseruko East African Civil Society Organizations Forum nibwo rwitwaye mu birego byabo bavuga ko ukwitoza k'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kwahonyanze amategeko mu rubanza rwa mbere sentare yavuze ko atabubasha ifise bwo gusubiramo ingingo zafashwe n'amasentare y'imbere mu gihugu ico nico catumye bunguruza urubanza nk'uko bivugwa na Maître Donald Deya atwara urunaniye rw'abashinjwamanza muri Afrika Union Pan African des Avocats aburanira bitwaye hizi sheria tatu hazimruhusu rais eh, Pierre Nkurunziza wa Burundi kugombea.
Ayo mategeko atatu ntiyemerera umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza kwitoza ubwa gatatu hahonyanzwe ibyizo shingiro ry'u Burundi amasezerano yarusha hamwe n'amategeko agenga umuryango wa Afurika y'ubuseruko ikindi nuko sentare rero kubahiriza ibyizo shingiro yatewe ubwoba kugira ngo yemeze umukandida Petero Nkurunziza ibyo twarabyeretse sentare ya mbere ariko abacamanza ntibashatse gusoma amategeko uko ari mu ngingo yabo maze bavuga ko sentare atabubasha bifitiye twebwe tubona ko kwabaye ukwiteza utunyoni kuko ububasha barabufise mkataba wa jumuiya imewapa hiyo nguvu ku ruhande rwa leta y'u Burundi Maître Kayobera Nestor avuga ko imanza zaheze ibisigaye ari ugutesha umwanya leta twe tubaze kubuguruje rero kubera kumbure intumbero yabo bari bafashe y'intambara intambara bazwi atari amasasu gusa ni intambara yo mu gutungana uru nago bategereza kugira ngo barubandanye gushika ruheze kumbure banezereze n'ababatumye no gusamaza ariko murazi yuko leta y'u Burundi si leta yo gusamazwa n'imanza benize iri ku kivi ni ugushaka kunaniza abantu bidafite n'ishingiro ariko cyane cyane no gusamaza ariko murazi ko twebwe ntidusamazwa iyo twari dusamazwa bibajya baraguye amashami yigenga yoyo yizeye ko sentare y'iyungururizo izosohora ingingo ivuga ko amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yahonyanze amategeko tunataka mahakama itamke kwamba tamko lililotolewa na mahakama ya kikatiba ya Burundi ambao ndio dushaka ko iyi sentare y'iyungururizo ivuga ko sentare yubahiriza ubwiza shingiro mu Burundi yahonyanze amategeko y'igihugu hamwe n'ayagenga ibihugu bya yase mu kurekurira Petero Nkurunziza gusubira kwitoza sinzi ko bigishoboka ko ayo matora asubirwamwo ariko byofasha mu biganiro biriko biraba byo kugarukana amahoro mu Burundi naho bitagikunda ko avaho sentare vyandike ko Nkurunziza yahonyanze amategeko kufaa kufanyika na jina la Nkurunziza katika karatasi.
Leta y'u Burundi nayo yiteze gutsinda nka mbere.
Gutsindwa murazi yuko si kamere y'iwacu, si kamere y'iwacu. Mwumvise ko twanasabye yuko amahera yose leta yakoresheje muri rubanza ko yashaka gatuka bajya abantu bitwaye basamaza leta bayitaje n'umwanya nta rubanza twasindwa ngaha kuva tutaka kubura muri ise muri 2011 ntitwotsindwa muri 2018 kuko sina kamere y'iwacu murabizi ego ubwo rubanza rwumvirijwe mu gisata cy'iyungururizo muri sentare ya afurika y'ubuseruko mu gihe ku munsi wa kane w'indwi abarundi bazotangura kwiyandikisha bitegurira amatora yo kwemeza canke guhakana ihinyanyugwa ry'ibwirizwa shingiro hamwe n'amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri akurikirayo agiharirwa mu butungane ijwi ry'amerika ryabajije kayobera nimba urwo rubanza rutazobangamira ico gikorwa amatora mwabonye ko no mu 2015 naho bitwaye yarabandanije hirya ejo itariko umunani eh, abantu batako kwandikisha urubanza rabandanya hayima imigambi y'igihugu nayo myiza iraba cy'abanyagihugu nayo irabandanya ntarakimizo bizobuza umugambi urabandanya abitwaye bobo babona ko sentare ibishatse yo kwigiza inyuma ico gikorwa mahakama ikitaka inaweza nibaza ko sentare ibishatse yovugisha ukuri yamara sinzi ko izobikora ariko simvuze ko atabubasha bifitiye bwo kwigiza inyuma amatora mu gihugu ico arico cose ca EAC kusongeza uchaguzi katika nchi yote ya jumuiya.
ayo matora akirimo impari n'imanza muri sentare n'amatora yashikanye umukuru w'igihugu petero nkurunziza mu kwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ku ntebe y'umukuru w'igihugu ku bice mirongo itandatu n'icenda ku ijana n'aho abatavuga rumwe nawe bayiyamirije pierre claver niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika bamwe mu baba ku rubibe rw'u Rwanda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bajabutse ibicuruzwa mu nzira za magendo kugira babone amaramuko ariko bahura n'ingaruka nyinshi Claude Ganza munyamagana yagendeye bamwe muri bo bamubwira ubuzima babayemo mu duce dutandukanye dukora ku mupaka w'u Rwanda na Kongo hatuwe n'abaturage b'ingeri nyinshi barimo abatunzwe n'ubuhinzi ariko hakaba n'abandi babeshejweho n'ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka hari n'abikorerera abandi babambukiriza ibicuruzwa baba ababyambutsa baciye ku mipaka izwi mu buryo bwemewe kimwe n'uko hari n'abemera bakabyambutsa baciye mu nzira zitemewe mu baganiriye n'ijwi rya amerika hari abemeye ko bambutse ibicuruzwa binyuranye baciye mu nzira zitemewe ntangira mbikoraho rimwe na rimwe ubona ndi kubicora gucora nko mu giswa yingira ngo ni ugushushanya nicyo oya gucora kuvuga ngo ni uburyo uba ubitwaye bitemewe nk'umuntu utabizi tubwire ubicora gute ubinyuza hehe bigenda bite nyine hariya ukora muri siyasa zawe ukabifata ukabishyiramo kariya kabaseke warangiza ukabicisha wagira amahirwe ukabibambutsaho amama keya nyine akabimwambukiriza ngange nyine ubimenyereye ariko nawe tujye twamaze kumenya bazanamo ko ibiyobyabwenge n'urumogi n'ibiki byose n'umanza ukabikontera ukareba ibyo arwaye ibyo ari byo wabona ari bibi ukabireka wabona arimo nyine ibyo uraba ushobora kwambutsa ukabyambutsa uretse ubivuga ko akenga akabanza kugenzura ibyo agiye kwambutsa hari abandi bahita bikorera bakagenda batabanje kumenya ibyo bambutse ibyo ari byo muri bo hari abafatwa hari abagira ibyago bagafatanwa ibiyobyabwenge igikurikiraho ni ukujya mu buroko uyu mubyeyi yaduhaye ubuhamya bw'ibyamubayeho ngewe naragiye njya mu mupaka mu isoko mbugangare kubera ko nakoraga akazi ko guheka imizigo y'abantu mpura n'umudamu umudamu abampaye umuziga atikorere kumbi yashyizemo ibiyobyabwenge ngeze imbere baranturisha atitura ndatura nzi ngo harimo iki ibishyimbo ubwo maze gutura muri bya bishyimbo abasirikare barebamo basangamo urumogi basanzemo urumogi ati mugore jya imbere ndabasobanurira ati wowe jya imbere ati n'ubundi umuzigo twaje tuwukurikiye ati nyirawo arihe ati ikigaragara niko ari ubizi babaranjyanye baramfunga bankatira umwaka we bamuhimye ubwo igihano nkirangije nibwo naje nsanga abana banjye nubwo yafunzwe ariko avuga ko n'ubu yikorera imizigo kandi ko iyo wabwira ati gira harimo n'intumbi rakikorera kugira ngo ndiyi nzara irajyana inzara irajyana n'indi hari n'abandi bagifunzwe bazira kwambutsa ibiyobyabwenge hari ubwo bifashishwa mu gutanga ubuhamya n'umuburo ku bandi uyu bakora akazi ko gufotora ariko aranacuruza avuga ko ahitamo guca mu nzira zitemewe kubera gutinya imisoro avuga ko ihanitse umuntu aciye ku ruhande ubwo kumva aba ari ikibazo ibibazo by'imisoro hari igihe tujya dutambuka kubera imisoro yaba ari myinshi akoresha guca ku ruhande akadufata akabicunze nabi hari n'abantu baherutse kurasira mu mupaka nabo bagiye gushakisha gutyo nabyo mbese ubona dusigaye tuzana abahagaze gusubira mu mupaka uretse abakiri mu buroko n'abarangije igihano bagafungurwa hari n'ababuriye ubuzima mu kwambutsa ibicuruzwa binyuranye mu buryo butemewe uyu ni umubyeyi wiciwe abana babiri nabo bageragezaga kwambutsa ibicuruzwa muri ubu buryo yabwiye ijwi rya amerika uko byagenze mbese bari bari abantu b'icumi ubwo baraza bajogora amabange babiri barabica nuko wigeze uganira n'abo bandi umunani basigaye bari bari kumwe ngo bakubwire wenda ngo babahoye iki by'umwihariko abo bandi umunani basigaye harimo abo twaganiriye barambwira ngo barabahagaritse timwese muhagarare barahagarara ubwo bakuramo abo bakuramo barababwira ngo mwene mugende timwene musigare babicishije amasasu da n'ibisu nyine bo babafashe bavuga yuko ngo bari gucora kandi ibyo bacoraga ntabyo babafatanye iyo basanga ngo barabibafatanye ntibaba bararekuye bamwe ngo abandi babice bose baba barabafatiye hamwe bakanabicira hamwe nk'uko bari banaricuma uretse ubugome bw'abantu baba bihariye kano si nka pozisiyo y'abasirikare turaturanyira aha haruguru abana banjye bari babayobewe kana mutekano ntawe mvungenge ibyo ntiyabura ariko suzi kugira ngo umuntu ugucungiye umutekano aba ari we uzana kwice wageze wabora kutagira ubungenge aha wenda muri kano gace inyuma cyangwa mbere y'uko bica abo bana bawe nta wundi muntu baba barishe nawe bamurashe wenda hari icyo bamuziza runaka uwo barashe ni umudamu barashe bamurashe imbere y'abo bana ngo acoye ibitenge mu ijambo yavuze ku itariki ya cumi mutarama mu gikorwa cyo gukangurira abaturiye umupaka kurwanya ibiyobyabwenge umuyobozi w'igipolisi cy'u rwanda cg emmanuel gasana yakomoje ku ngaruka zo guca mu nzira zitemewe zirimo no kubura ubuzima nta munyarwanda ubereyeho kugira ngo ajye gufungwa cyangwa se aba yaza nijoro akaba adakwiriye bamuhagarike yirukanye utazi uwuje uwo ari we muzi ko turi ku mupaka ku buryo ndetse yanaraswa akaka ubuzima cyangwa se agafatwa akajya mu gihome imyaka myinshi cyane cyane ko muri iki gihe ibihano bijyanye n'ibiyobyabwenge byiyongereye abenshi mu bambutse ibicuruzwa baciye mu nzira zitemewe bavuga ko babikora nk'abiyahura kuko nubwo baba bazi ko atari byiza babiterwa no gushaka amaramuko ngubwo ubuzima bwa bamwe mu baturiye umupaka w'u rwanda na kongo claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'ahandi ijwi ry'amerika ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mbwira mushikizwe na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza hashize imyaka mirongo itanu n'umunani yuzuye agatsiko k'abasore b'abanyeshuri ba kaminuza bane b'abirabura bigabije uburiro resitora bw'abazungu iki gikorwa cyabaye igitangaza mu mateka yo kurwanya ivanguramoko no guharanira uburenganzira bw'abirabura muri leta zunze ubumwe za amerika nibyo n'ingaruka zabyo tugiye kuganiraho muri make mu myaka ya za mirongo itandatu abirabura bo muri leta zunze ubumwe za amerika niho bakajije cyane umurego mu rwego rwo kurwanya ivanguramoko mu gihugu cyabo icyo gihe abazungu bari bagifite amangazini uburiro cyangwa resitora hoteli amashuri aho barebera sinema ubwiherero n'ahandi hose hahurira abantu benshi habo bonyine bwite n'abirabura bikaba uko bakagira ahabo ha bonyine aho bamwe babaga bagenda abandi ntibahageraga mu rwego rwo kurwanya akarengane gashingiye ku ibara ry'uruhu n'iryo vangura abirabura bagerageje ibikorwa byinshi bitandukanye birimo ibyo bise sitins ni imyigaragambyo yo kugenda bakicara ahantu mu ituze ntawe bakomakomye bakagumaho iyahinduye byinshi ni iyatangijwe n'abanyeshuri bane ba kaminuza babirabura guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri kugera ku itariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwa karindwi mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu amazina yabo ni ezel blair jr waje guhindura izina afata irya jibril kazan david richmond joseph mcnail na franklin mccain bo mu mujyi wa greensboro muri leta ya carolina ya ruguru si bo bahimbye bene iyi myigaragambyo ni ukuvuga rero si bo ba mbere bayikoze mu by'ukuri mu myaka za mirongo ine umuryango w'abirabura witwa congress of racial equality call mu magambo ahinnye wakoresheje sitins ugera ku nsinzi yo guca ivangura ahahuriraga abantu benshi muri uyu mujyi mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na kane abanyeshuri ba howard university kaminuza y'abirabura iri hano i washington dc nabo bakoresheje sitins mu buriro bumwe bw'abazungu bonyine batsindira ko buba ubw'amoko yose izi ngero ebyiri ariko zagize ingaruka mu gace gato naho imyigaragambyo y'abariya abasore bane bo mu mujyi wa greensboro yahinduye byinshi mu gihugu cyose hari saa kumi n'igice nyuma ya saa sita ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu barahaguruka bagira batya binjira muri resitora y'abazungu baricara bategereza ko abakira abakiriya baza kubitaho aho kuba gutyo ba nyiri resitora banze kubagaburira ahubwo babasaba gusohoka babibutsa n'agasuzuguro kabi cyane ko batari mu mwanya wabo abandi barabihoreye bigumira aho ngaho mu mutuzo n'ikinyabupfura cyinshi barakomeza bariyicarira ba nyiri resitora bahamagaye abapolisi baraza bata muri yombi abo banyeshuri bajya kubafunga babarega kwinjira ahantu batemerewe n'amategeko no guhungabanya umudendezo wa rubanda nyamara rero igikorwa cyabo cyakubise inkuba kiba urugero rutangaje cyane kuko bukeye bwaho abandi banyeshuri barenga makumyabiri nabo baraje bakora sitina muri ya resitora ku munsi wakurikiyeho noneho haje abarenga mirongo itandatu ku munsi wa kane wikurikiranije bari bamaze kurenga magana atatu birumvikana ko bose batabonaga aho bicara muri ubwo buriro babaga bari imbere yabwo n'inyuma yabwo ibitangazamakuru rero byasamiye hejuru iyo nkuru birandika ye amateleviziyo amaradiyo byose mbese biba ariyo nkuru bivuga yonyine gusa muri iyo minsi ubwo kandi nabyo murabyumva neza ibitangazamakuru byose byari iby'abazungu ariko rero iyo nkuru byarayikurikiranye cyane radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro amerikana mu byumweru byakurikiyeho abanyeshuri batagira ingano bigabije resitora z'abazungu zose mu mujyi wa greensboro ariko iyi myigaragambyo yibasiye n'ubundi bucuruzi bw'abazungu hose muri uwo mujyi mu mezi atanu yakurikiyeho kugeza mu kwa karindwi igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu abacuruzi b'abazungu bo mu mujyi wa greensboro bari bamaze guhomba amadolari arenga ibihumbi magana abiri y'icyo gihe ni ukuvuga amadolari arenga miliyari ebyiri yo muri iki gihe tugezemo abazungu babibonye batyo ubwabo bafata icyemezo cyo kurenga ku mategeko yariho yimakazaga ivanguramoko bafungurira abirabura amangazini yabo nyuma y'umwaka n'igice mu kwa cyenda igihumbi na magana cyenda na mirongo itandatu na rimwe imyigaragambyo ya sitins yari imaze gukwira mu mijyi ijana na makumyabiri ya leta zunze ubumwe za amerika abirabura n'abazungu baba abanyeshuri cyangwa se n'abandi bantu bose baharanira ko amoko afatwa kimwe bakurikije urugero rw'abanyeshuri bane b'i Greensboro bakemera bagafatwa bagafungwa buri munsi buri cyumweru buri kwezi ari benshi cyane kurushaho nabyo baza kubiha izina jail inns jail bivuga kasho cyangwa gereza ni ubwa mbere mu mateka yo kwibohora kw'abirabura imyigaragambyo yo mu ituze nka za sitins n'ibikorwa byo mu rwego rw'amategeko jail inns byakomatanye byabaye insinzi mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na kane ubwo inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika congress yashyizeho itegeko rica burundu ivanguramoko mu buriro mu mahoteli n'ahandi hose hahurira abantu benshi n'amashuri arimo kubera igikorwa cy'abanyeshuri bo mu mujyi wa greensboro sitins kibarutse jailins ukwezi kwa kabiri kwiswe ukwezi kw'amateka y'abirabura muri leta zunze ubumwe za amerika hose bakwizihiza buri mwaka naho restaurant jibril kazana david richmonds joseph mcnail na franklin mccain bigaragambijemo bwa mbere na mbere mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu yahinduwemo inzu ndangamurage y'ibikorwa byo kurwanya ivanguramoko n'akarengane inshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije ndabashimiye cyane murakamira
Njuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha kuri mikoro mwari kumwe na Fidel niyo ngabo mwakoze kudutega amatwi tubatumiye kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu radio ijwi rya Amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.